kumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda igitondo cyiza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mu basuhuza mbaha ikaze mu biganiro byacu ibiganiro byacu kuri iki cyumweru turabihera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aze gukurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda nyuma guhera isaa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani azasura u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na afurika y'epfo azaba akubutse mu ruzinduko azabanzamo ku mugabane wa aziya aho azahura n'abategetsi bagize umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa aziya mu gihugu cya kambogi itangazo dukesha minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko muri kongo no mu rwanda minisitiri blinken azavugana n'abategetsi abategetsi b'ibyo bihugu uburyo bagerageza guhoshya amakimbirane n'imvururu muri Kongo no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Avugana n'itangazamakuru, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe Afurika Molifi yavuze ko Minisitiri Blinken azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo zitandukanye zirimo umubano hagati y'ibihugu byombi, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'akarere muri rusange. Madame Fi yavuze kandi ko Minisitiri Blinken azaganira n'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Amerika yakomeje kuvuga ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Rusesabagina yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Ubutegetsi muri Kenya bwavuze ko butazafunga imbuga nkoranyambaga na interineti mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha nubwo imwe muri komisiyo y'icyo gihugu yihanije urubuga rwa Facebook ko rushobora guhagarikwa niruramuka rutahagaritse ubutumwa bubi bw'urwango bunyuzwa kuri urwo rubuga. Komisiyo ifite inshingano zo kubanisha abaturage mu mahoro n'ituze yahaye sosiyete ya Meta nyiri Facebook igihe cy'iminsi irindwi kuba yakuye kuri urwo rubuga. Ubutumwa bwamamaza bwagaragayemo imvugo zibiba urwango mu baturage. Iyo komisiyo ivuga ko mu butumwa butambuka kuri urwo rubuga harimo ubuhamagarira ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu amatora muri icyo gihugu ateganijwe tariki ya cyenda z'ukwezi gutaha kwa munani icyakora minisitiri jo muceru ufite itumanaho mu nshingano ze yamaze abaturage impungenge ko imbuga nkoranyambaga zitazafungwa yavuze ko ataramenya neza ibyo iyo komisiyo yahereyeho mu kwihanangiriza facebook gusa ashimangira ko interineti itazafungwa muri icyo gihugu ibyo kandi byanashimangiwe na minisitiri w'umutekano mu gihugu fred matiangi wavuze ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ari uburenganzira abanyakenya bahabwa n'itegeko nshinga avuga ko nka guverinoma badateganya kubangamira ubwo burenganzira mu burundi komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever ihamagarira abasirikare kutumvira amabwiriza mabi bahabwa n'ababatwara mu bihe by'umwiryane no kutivanga muri politike iyo komisiyo yabitangaje kuri uyu wa gatanu ubwo yari yasuye ibiro bikuru bya gisirikare i bujumbura byari mu rwego rwo kubasobanurira uruhare igisirikare cyagize mu marorerwa n'ubwicanyi byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika amerika pierre claver niyo nkuru kubw'umugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi igisirikare cy'igihugu cyaragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri uri mu biro bikuru vya gisirikare umugwi severe wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya bishwe ico gihe pierre claver ndayicariye atwara uwo mugwi severe muri ijya myaka ya mirongo indwi na rimwe na kabiri na gatatu umushikiranganji w'ukwivuna abansi yari umukuru w'igihugu ibyabaye rero mu mirongo ibiri na kabiri abasirikare barimwo raporo ya severe yerekana ko igisirikare cy'icyo gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakoze ihonyabwoko ry'abahutu ishirame ryigenga ase jenoside cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi severe ryoryo ribona ko uwakoze icaha ari we akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose cyangwa ubwoko bwose ase jenoside cirimoso rigwanya ihonyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko urwo rwego rwo ruzohava rwihora muri iki gihe emmanuel nkurunziza atwara ase jenoside cirimoso canada afatira kuri raporo y'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu adomu urutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ivyaha vyo guhonyanga agateka kazina muntu harimwo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abahamagarira nyabuna kwikebuka ntibakurikize amategeko mabi bohabwa birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu co kimwe n'iz'umutekano z'igipolisi polisi batahura yuko ha mpande ya karya karangamutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari ukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora eh, canke bamutuma gukora ibiteye kubiri n'amategeko n'agateka ka muntu urayagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohava uyabazwa umushikiranganji wo kwivuna abansi aret ribert mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba ic'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana abagize urwego rwo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakozwe ko n'injyane uburundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri ku byashikiye uburundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu barundi bogira ico baterereye kugira ukuri ku byabaye mu burundi kumenyekane maze abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano mu ndwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora iriko irabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri no kunywanisha abarundi perezida Ndayishimiye ahamagariye abarundi kugumya umutima mu nda bwa mbere ni ukurondera kuba sitable urabona ko abarundi bafise umutima mu nda kandi dufise ibintu biteye ubwoba imbere yacu bugira ibintu bya severe vyari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans probleme bizotubera icigwa kugira ntihagire n'umwana azosubira gusamara muri kazoza je ndibuka umunsi muzehe olivier buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufise ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu burundi ngo je ngo ndafise ubwoba ntubwa bumeze gute turaganira babasha ngo ndemeye bwabo ndiko hari leta vyeyi ikintu ca mbere yumvise yuko ata mwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo canke umuvyeyi wiwe mu myaka itatu iheze umugwi sever uvuga ko wazuye ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri bishwe muri mirongo irindwi na kabiri mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka k'ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera k'ubwo bwicanyi bwitwa gutyo pye clave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
reka tukwifurize kugubwa neza gukurikira ijwi rya amerika rivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana bikunze kubaho ko igihe habayeho kudakomezanya mu rukundo habaho kugenda umwe asebya mugenzi we cyangwa se akamuvuga nabi bikaba byanagira ingaruka ku wabikorewe muri sosiyete mu kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage twumve icyo babitekerezaho turaza no kumva impuguke mu mitekerereze ya muntu atubwire ingaruka zikunze kugaragara mu batandukanye ndetse n'inama muri rusange turaza kuba turi kumwe kandi n'abatumirwa muri studio bafite aho bahuriye n'iyi nsanganyamatsiko aho baza kuduha bumwe mu buhamya bw'ibyababayeho nyuma yo gutandukana n'abo bakundanaga
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana ni igihe umwe agiye atesha icyasha undi cyangwa se amuvuga amagambo amusebya muri bagenzi be ndetse akagenda agaragaza ibibi bye mu bantu mu by'ukuri hari n'abarenga bakagenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga nka instagram cyangwa se whatsapp iri sebanya rikaba rigira ingaruka kuri uwo wasebejwe harimo kuba yafatwa nk'umuhemu cyangwa se kuba byamwicira imbere ye mu rukundo hari abo nzi rwose bari inshuti zanjye gusa nyuma yo gutandukana bagenda basebanya umwe akagenda abwira bagenzi be ko yamuciye inyuma gusa wamubaza ibimenyetso ko yamufashe ugasanga arabibuze da ahubwo ugasanga yagendeye ku magambo yabwiwe cyangwa se amabwire muri studio dufite abatumirwa babiri batandukanye harimo iradukunda william dufite kandi na niyo promesi divine mpereye kuri william nagira ngo utubwire se nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga imibanire yanyu yagenze ite reka mbanze nguhe n'ikaze ya urakoze cyane Ah, komerezaho utubwire nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana byagenze bite ahanini ku bintu bigendanye no gutandukana ku muntu mwahoze mukundana ah, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye biragorana cyane ko utandukana n'umuntu mugakomeza kuvugana nk'uwo twahoze dukundana we ni amakuru yanjye azi nanjye aye sinshobora kuyamenya kubera ko imbuga nkoranyambaga twayaga duhuriraho ziri buroke urumva ko ni ibintu biba bigoye cyane ko ushobora gukurikirana amakuru ye ngo ube wamenya ngo bimeze gutya ku ruhande rwanjye numva ko gutandukana n'umuntu ah, ukagenda umuvuga nabi si byiza ariko nk'iyo utandukanye n'umuntu ukabona yakuborotse muri ubwo buryo utekereza ko byanga byakunda isura yawe mu nshuti ze mu bo agenda amenyana nabo itarimo kugaragara neza cyangwa se batarimo kuyakira neza urakoze cyane niyo divine wowe n'iki watubwira ku mibanire yanyu nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe Eh, murakoze nkeka ko isebanya riri hanze aha mu bakundana atari ibintu bikwiriye kuko ngewe nk'ubuhamya bwanjye abo twakundanye turacyari inshuti kuko na mbere y'uko dukundana twabaga turi inshuti zisanzwe nkeka ko rero tutatandukana ngo ubwo aribwo tuba abanza turahura tukaganira ega buriya niyo ukundana n'umuntu hari igihe muba muhuje ibitekerezo runaka nkeka ko rero umukenera ari nk'igitekerezo ushaka ari nk'akandi kazi wenda ushaka ko agufashamo nkeka ko rwose gusebanya bitari bikwiriye urumva ko niyo divine we umubano uracyakomeje cyangwa se warakomeje ntacyahindutse reka uyu mwanya twumve mugenzi wacu noel imana ishimwe yaganiriye n'abiganjemo urubyiruko mu karere ka kirehe maze atwegeranyiriza ibitekerezo ku mpamvu zitera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye reka tumwumve
biterwa nu- n'icyo muba mwarapfuye bigasanga rero ari hahandi ugenda umusebya umubwira ibintu bibi kugira wa wundi yumva ubibwe ntazajyeyo iyo bamaze gutandukana gutyo umwe aba ashaka kwigira mwiza nje nka kuvuga ibyo utari byo kugira ngo nje mbe mwiza nanga ukamvuga ibyo ntari byo kugira ngo ugaragare ko uri mwiza icyo kintu cy'ababanye iyo batandukanye bizamo imvururu weya umuntu wese aba ashaka gukurura yihererezaho ubwiza hari nk'igihe nyine umukobwa ashaka kuba akundana n'umuhungu wenda nyine akamusaba yuko bakora wenda imibonano mpuzabitsina noneho bashwana uwo muhungu nyine aka- aka- akabona yuko nyine ari mubi akazavuga agenda nyine amu- amuharabika nyine burya bijya kuva jya hanze mu nzu byaracitse noneho bya bindi byabereye mu nzu ari ibanga iyo bimaze kugera hanze umwe umwe ari kuvuga ibyo n'undi akavuga ibye niyo mpamvu bigenda kuriya bikabamo gusebanya iyi nicyo kibitera biterwa n'icyo bapfuye hari nk'igihe wenda umuhungu akunda umukobwa wenda nyuma ku munota wa nyuma aka- barakundanye neza akaza nko kumusaba yarangiza akamwima bigatuma bashwana akagenda amusebya umuhungu nimba ahubwiye nk'ikintu akacyanga usanga umuhungu nyine agenda avuga ati naramubwiye ngo dukore ibi aranyemerera kandi mutaranabikoze akagenda nyine agusebya ahantu hose avuga ko mwabikoze kandi mutarabikoze eee akajya avuga ati uriya yararangiye ababikora iki ni ukugira gusebye hari uko bapfa gukatamu hakeya hari uko bapfa kuko wenda hari ibyo batari kuzuzanyaho mu byo bari gupanga cyangwa se bashaka gupanga bigasaba yuko bashwana none iyo bamaze gushwana buri mwe akarakara ni hahandi usanga asebya mugenzi we avuga ko adashobotse ari mubi bakamubaza ati kwera iki se ari mubi mukaba mwarakundanye ati sinari imbizi nyine ugasanga amubaza ati ni kabi ni kabyibushye ni kagufi kandi ubona ko ntacyo abaye ariko muri we akaba yumva ko na- mugenzi we wundi atajyayo ngo nawe ngo wenda icyo bamwimye we ngo bakimuhe nawe atazirirwa ajyayo uwo mukobwa azabura n'umwe amuvugisha agatuma agenda amusebya Cya- nyine utangira kuvuga umuntu icyo itari cyo kugira ngo wuzuze iki idosiye bigira ingaruka cyane ku muntu washebejwe ashobora kubura umugabo akavuga ati n'ubundi wori indaya eh, bigatuma nyine utana agaciro
manishimwe noel arakoze cyane kudukusanyiriza ibitekerezo bitandukanye mu by'ukuri abaturage bagerageje guca ku mayange ku ntandaro zishobora gutera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye byinshi ubashije kubyiyumvira uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
hari ikintu cyiganje abaturage basa nkaho bagiye bagarukaho cyo kuba umwe ashaka gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we ariko mugenzi we akamwangira ese ngarutse kuri william ku giti cyawe ubona yaba intandaro kugira ngo umuntu agusebye biterwa n'ikintu cyatumye mutandukana ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera umuryango ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera inshuti ze ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera ibyo umusabye atagomba kuguhereza cyangwa se atagomba kuguha ngarutse rero mu ruhande rwanjye eh, umuntu twakundanaga twe tumaranye igihe kigera mu myaka icyenda urumva ko ni imyaka myinshi abantu bari bafite amakuru ahagije na- twakundanye turi bato mu gihe twamaranye ntabwo twatandukanye kubera ko namusabye ngo turyamane nta nubwo twatandukanye ah, kubera inshuti ze ahubwo twatandukanye kubera bamwe mu bantu bo muri famiye iwabo ariko iyo umuntu akuborotse ah, kuri watsapu biba bigaragaza ko ashobora no kuba yakuvuga nabi umuntu ufata iya mbere yo kujya kuvuga undi nabi a- aba ashaka kugaragaza uruhande rwe rwiza hanyuma ashaka kugaragaza ko uriya yari mubi Ah, arakoze cyane igihe habayeho gutandukana kw'abakundanye hari bamwe biherekezwa no gusebanya gusigana icyasha no kwandagazanya ni imyitwarire inzobere mu mibanire ya muntu hakiziyaremye ananiyasi avuga ko idakwiye kuko mu rukundo hari igihe icyerekezo kidahura maze hakabaho ibisitaza bituma umwe afata umwanzuro wo gutandukana n'undi uku gusebanya ngo bigira ingaruka z'igihe cya vuba ndetse n'izirambye ariyo mpamvu bigomba kugenderwa kuri ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu ishimwe honore yasangijwe na hakizimana ananias inzobere mu mibanire ya muntu ukorera mu bitaro bya ntemba
ntamwe nk'inzobere mu mibanire ya muntu mubona biterwa n'iki Uh, zimwe mu mu mpamvu zishobora gutera kuba abantu babiri bakundana umwe ashobora gusebya undi ahangaha umuntu ashobora kuvuga imyaka abantu baba bafite ni kimwe muri byo Uh, nakwita baba babura ikintu cyitwa matirite mu mutwe bitumye umwe ashobora kugenda asebya undi hirya no hino hanyuma bishobora no guterwa nanone n'ibindi bibazo birimo nk'ahantu umuntu yarerewe kuko burya gusebya umuntu ni ukubura kubaha rero zimwe mu ngaruka bishobora gutera ku muntu wasebejwe tuba mu miryango tuba mu kazi hirya no hino byanze bikunze bya bintu birengaweho bikaba byagera no kuri uwo muryango ubamo cyane ko uyu munsi ho murabibona ko ibintu byitwa amasosho media ni imbuga nkoranyambaga zateye imbere cyane biriya ni ibintu mu by'ukuri bibikika igihe kirekire so ugasanga rero mu myaka izaza uretse no kuba bigize ingaruka aka kanya abazadukomoka abazagukomoka ushobora kugira abana ushobora kugira abuzukuru bya bintu ntabwo bitsibika usange ipfunwe weho wagize ubwawe nka nyiri ugusebwa rirenze weho ubwawe rigeze no ku bazagukomokaho ukaba wajya gusaba akazi bakakakwima kubera ko bavuga ngo twigeze kubona amafoto yawe ni urugero wambaye ubusa cyangwa uri kuryamana n'umusore ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ugasanga ingaruka zibaye ndende nihe nama mutanga nk'inama rero ahangaha umuntu yatanga ni uko abantu bagiye mu rukundo bakabaye ari abantu bamanje kubitekerezaho ukaba uzi ko kujya mu rukundo uyu munsi bishoboka ko ejo watandukana no muri gukundana hanyuma hagati ahantu hakazamo akantu kitwa ibanga n'ubunyangamugayo ukavuga ngo nubwo ntandukanye na runaka reka mubikire rya banga ikindi ni uko abantu bagomba kumenya ko ubwabo bagomba kwigirira ibanga mu bikorwa bimwe na bimwe bakora byaba byiza ugiye utekereza ko igihe mutandukanye nta ngaruka byazangiraho niba ari ibikorwa runaka byashoboraga gutuma uzaseba ukabyirinda nk'ayo mafoto ukayirinda amagambo muvugana ukagenza gake kubera ko utamenya ngo ese nyuma yo gutandukana bizagenda gute
uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanye rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe munyemerere nakire mugenzi wacu christela uwikiza adusomere ubutumwa bumaze kumugeraho muri kino kiganiro doris urakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho none uwitwa criber sabe sanzimana uherereye mu karere ka huye yagize ati ubundi nk'uko mwabivuze umuntu agira ipfunwe rimwe na rimwe akumva atanajya mu bandi gusa njyewe mbona atari byiza kuko ntiwabuza umuntu kuvuga kandi umunwa ari uwe rero mbona nta mpamvu y'ipfunwe ariko nanone bigira ingaruka nyinshi harimo gutakarizwa icyizere mu bandi kwitwa ikigwa umugome n'ibindi byinshi rero icyagakozwe rero nta kindi usibye kumva ko kubutandukanye n'umuntu atari intambara kandi ko mushobora no gusubirana tuba dukwiye gukomeza kubika amabanga hagati yacu naho sinamenye fiston uherereye mu karere ka gicumbi yagize ati ntibikwiye kuko hari igihe mwakongera kwihuza mukongera mugakundana rero mwongeye gukundana buri wese yarasebeje mugenzi we byaba biteye ubwoba ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubitwohere ndakomeza kubyakira tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
tugana ku musozo ndagira ngo buri wese aduhe inama noneho y'icyakorwa ku bakundana mu gihe batandukanye cyangwa se batakiri kumwe kugira ngo mu by'ukuri nubwo batagikundana ariko umubano usanzwe uhoreho Ah, divine promese inama nagira urubyiruko cyangwa se abatandukanye kugira ngo birinde iri sebanya cya mbere cyo bagomba gukura kuko buriya iyo ukuze mu mutwe hari ibintu byinshi uba utagitekereza cyangwa uba utagiha umwanya kuko niba umuntu umutandukanye kujya gupositinga amafoto yambaye ubusa si ibintu bikwiye nk'umuntu ukuze cyangwa kumusebya mu yindi mvugo itandukanye kuko ejo n'ejo bundi uzamukinira rero ntabwo ibyo ngibyo byose biba ari ngombwa kuko buriya urukundo ni ikintu cy'ingenzi kandi nawe aba akeneye ko ukomeza ukamuba hafi nk'umuntu wamenye amabanga ye murakoze cyane william nawe uragerageza utubwire ah, niki cyakorwa ikintu navuga cyangwa se inama natanga ndazitanga mu buryo butatu icya mbere iyo abantu bakundana buri umwe wese ah, amarangamutima ye abamuhereza uwo muntu kugira ngo bakundane kandi ikintu gitandukanya abantu ni impamvu imwe gusa yinjira mu rukundo rwanyu mbese ni nk'amata aba aguyemo agatotsi umwe akava mu rukundo n'undi akaruvamo buri muntu wese mu ruhande rwe ajya atumbira ibyiza mugenzi we yaba yaramukoreye aho kugira ngo arebe ikintu kibi aba ari cyo yiruriraho amusebya amuvuga nabi agenda amwandarika ahantu hose inama ya kabiri navuga iyo abantu bakundana hari amafuti bakora si byiza rero yuko ugenda uvuga ngo byagenze gutya ati hari amafoto mfite runaka yambaye ubusa turi kumwe gutya icya mbere banza umwubahe numara kumwubaha wumve ko nubwo mutandukanye ntabwo mubaye abanzi bwa bumwe buragumaho mukomeze mu- mugire ubumwe deja nuninjira no mu rukundo rundi azabimenye akubwire ngo komereza aho ngaho uretse no kuba we byamugiraho ingaruka mu muryango we biramutse bihageze bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane uretse kuba umusebeje ariko mwiciye ejo hazaza Ah, uretse no kuba wumwangije nawe ubwawe uriyangije abantu babibonye cyangwa se abantu bakumvishe biba bigaragaza ko uri umwana uzabibona dorisi byarateye ah, ugasanga umuntu arapositinga buri kantu kose kamubayeho buri kantu kose arashyira kuri sitati bira ntabwo ari byo ndabasaba yuko niba hari umuntu mukundana niba hari umuntu mwakundanye ukaba ukigenda umuvuga rekera aho ngaho niba mutaratandukana gutandukana birashoboka uzamwubahe nimutandukana muzicare nk'abantu bakuru mubiganireho mukomeze mubane nta kintu bitwaye urakoze cyane Ura- urakoze cyane william murakoze cyane reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu aho twavugaga gusebanya hagati y'abakundana igihe batandukanye ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roger mizero crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma igihe cyabagezagaho nitwa doris mugisha mwakoze kubana natwe uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangire ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza wikendi nziza
Moteme bongite mo